muriko mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ribandanya ibiganiro vyaryo vyo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda baduteze amatwi namwe mucugurura amaradiyo yanyu tongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu muri kumwe na fideli niyo ngabo nije nyoboye ibiganiro vyo muri aka kanya uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki indwi z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'uburundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi duhere ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi sentare ntahinyuzwa y'igihugu iherutse kurungikira imitahe abasirikare bakuru bakuru b'abakukuruke hamwe na bamwe mu bahoze ari abategetsi bikekwa kuba baragize uruhara mu igandagurwa rya perezida melchior ndadaye n'abafasha biwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu bose hamwe ni cumi n'icenda bategerezwa kwitaba iyo sentare ku itariki y'umunani ukwezi kw'icumi kuza umumenyesha amakuru wacu eroje wirikaneza niyo nkuru adufitiye bose uko ari cumi n'icyenda bakurikiranwa muri dosiye y'urupfu rwa perezida melchior ndadaye n'abafasha biwe bishwe mu kwezi kw'icumi igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu muri bo harimwo abigeze kuzezwa amabanga akomeye mu gihugu nka major pierre buyoya yahoze atwara uburundi alphonse marie kadege yigeze kuba icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu na antoine ndowayo yahoze ari umushikiranganji wa mbere iruhande yaba hari na Charles Mukasi yahoze aramutwa umugambwe w'abadasigana biprona uwo ukaba wari umugambwe umwe rudende imbere y'uko haza intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu imitahe ya sentare ntahinyuzwa y'uburundi yabonywe n'ijwi rya amerika ivuga ko bose bahamagariwe kwitaba iyo sentare ku itariki y'umunani ukwezi kw'icumi kuza bane muri bo bagizwe n'intwazangabo zo ku rwego rwo hejuru zari mu karuhuko k'izabukuru ubu bamaze amezi hafi icumi bafungiwe mu mabohero atandukanye mu burundi bahagaritswe mu mpera z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka uheze imitahe bari bayisohorewe na sentare ntayinyuzwa nyene abandi cumi na batanu harimo perezida buyoya ubu ari intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa afurika muri mali n'akarere ka sahel barangukiwe imitahe itavuga neza aho baba kuko batari mu gihugu abo basirikare b'intwazangabo zo ku rwego rwo hejuru abasivile bigeze kuzezwa amabanga akomeye mu gihugu na mukasi yigeze kuba umukuru w'umugambwe iprona ukiri rumwe rudende bagirizwa ivyaha bimwe kandi bisa ugutegura no gushira mu ngiro ubwicanyi bwahitanye perezida melchior ndadaye n'abafasha biwe guhirika inzego zitorewe n'abanyagihugu no kuzihindura ugukaburira abanyagihugu gufata ibigwanisho mu ntumbero yo kugarariza leta hamwe no gufata mpiri ubutaka bw'igihugu kuva itariki ya mirongo itatu ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani benshi muri abo bari basohorewe imitahe n'ubutungane bw'uburundi naho iyo mitahe ifite akaranga mpuzamakungu gushika ubu nta gihugu mu vy'abakurikiranwa babamwo canke batembereramwo kirashira mu ngisho cifuzo ca leta y'uburundi co kubahagarika abaregwa harimwo Pierre Buyoya avuga gake cyane mu binyamakuru basiguye ko iyi mitahe ifite intumbero za politike bakemeza ko abatwara ubu bagomba kuresha abanyagihugu b'abahutu ari nabo benshi cyane mu Burundi kugira ngo baze babahunda amajwi mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri biyumvira ko bariko barabasubiza iteka mu gukurikirana bikekwa kugira uruhara mu iyicwa rya perezida wa mbere w'umuhutu bongera ko ko atabwo bafite na gato bwo guhagarikwa kandi ko igihe hoba hari ubutungane bubahumuriza ataco babuza kubwitaba ariko bagashimangira ko ivyo vyaha bariko bakurikiranwa ko biri mu vyarusha abarundi bari bumvikanye ko bizigwa n'umugwi wo kunywanisha abarundi no kurekuriranira severe melchior ndadaye niwe perezida wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu burundi intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe be n'umugambwe wese ahwanya frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu inyuma y'intwaro za gisirikare zajaho inyuma hirikwa ry'ubutegetsi zakurakuranywe kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri inyuma y'urupfu rwiwe kuwa mirongo ibiri na rimwe ukwezi kw'icumi igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ingwano zamaze imyaka irenga cumi zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe onivuga ko zahitanye abantu barenga ihumbi amajana atatu eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika mu rwanda sentare yungururizwamwo imanza yarangije kumviriza ukwiregura kwa colonel tom byabagamba ku vyaha vyo gushaka guteza akajagari canke imidugararo mu banyagihugu no kwambika iceyi leta ari umuyobozi asigaje kwiregura ku caha co gusuzugura ibendera ry'igihugu n'icaha co guhisha ibimenyetso vyotegerejwe gufasha gukurikirana icaha erike bagira ubusa araduha inkuru y'idonido Metre Valeri Gakundi wunganira Colonel Tom byabagamba mwiburanisha rya none nibo batangiranye ijambo anenga ibivugwa n'ubushinjacyaha hari amagambo batanga buhamya barega Colonel byabagamba ko Colonel Karakire yitabiraga ku ijambo yari atunze muri telefone ngendanwa rya Perezida Paul Kagame uyu munyamategeko avuga ko iryo jambo ritagaragara muri dosiye nk'ikimenyetso ariko akanibaza niba bibaye byarabayeho amagambo arega uwo yunganira yaba agize icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ati bibaye guteza imvururu muri rubanda abaturage benshi bashirira mu mugozi yavuze ko ntawe ushobora kujya muri gereza ngo afungwe kubera ko gusa nakabishaka metre gakunzi yanavuze ku byo koroneri byabagamba aregwa ko yavuze ko leta y'u rwanda ihubuka mu gufata ibyemezo aho ngo yongereye imisoro ku makamyo y'abanyatanzaniya yazaga mu rwanda bikagira ingaruka ku makamyo y'abanyarwanda yajyaga muri tanzaniya aravuga ko nabyo nubwo bitabayeho binabayeho bitakwitwa guteza imvuru muri rubanda yavuze ko niba koko koroneri byabagamba yarabibwiye abasirikare bari kumwe mu gihugu kigendera ku mategeko gutanga ibitekerezo ari uburenganzira bw'umuntu bitari ngombwa ko babibwira ababyumva kimwe ngo bipfa kuba bitabangamiye rubanda kapiteni faustin nzakamwita avuga ko koroneri byabagamba atagombaga kuvuga ku ifungwa rya liyetona joel mutabazi nawe wahoze mu mutwe wihariye w'abarinda perezida paul kagame koroneri byabagamba ngo yavuze ko mutabazi yarenganijwe n'ubutegetsi igihe urubanza rwe rutari rwagaciwe ibi umushinjacyaha akabifata nko gusebya leta ko ubutabera bwayo burenganya benegihugu metre valera akavuga ko kuburegwa yarabitanzeho ibitekerezo ari ibintu bisanzwe yavuze ko ibyo atari bibiliya kuko nayo itavugwaho rumwe kapiteni nzakamwita avuga ko uruhande baburana rwibanda kuri soneri ya telefone nk'ikirego ubwacyo aho kugihuza n'ibindi urukiko rwashingiyeho ruca urubanza agasanga bashaka guhindura urubanza uko rutari yavuze ko ikirego kidashingiye ku magambo yo muri soneri koroneri frank karakire yitabiragaho ahubwo gishingira ku magambo koroneri by'abagambo yamubwiye yavuze ko ari amagambo yakuye mu mbwirwaruhame ya perezida kagame aho yagiraga ati abo bantu bavuga ko bazatera u rwanda baribeshya bazaturuka he koroneri by'abagamba ngo yumvaga telefone ya mugenzi w'isoni ati uwo mugabo ugenda n'uwiki kapiteni nzakamwita yibukije ko mu gisirikare perezida wa repubulika repubulika ariwe mugaba w'ikirenga w'ingabo atubwo ni nko kumubaza ngo umutunzemo iki koroneri karakire yabwiye ubushinjacyaha ko ibyo koroneri byabagamba yakoraga byagaragazaga urwango yari afitiye perezida kagame umushinjacyaha akavuga ko biteye isoni igihe metre valeri gakunze avuga ko bitakwitwa guteza imvururu kandi byabagamba ngo yarasabaga abayobozi b'ingabo kwanga umukuru w'igihugu ati kubwira umuntu kwanga umukuriye se nibwo burenganzira bwo gutanga ibitekerezo kuki amakamyo yavaga muri tanzaniya umushinjacyaha asaba ko cyazasuzumirwa hamwe n'izindi mvugo zose bamurega kuko abyita propaganda yahoranaga agamije kwangisha abantu ubutegetsi urubanza rwabo kwa rwigara uruhande rw'iregura rusaba kuzarushingiraho mu icarubanza kuko bagizwe abere ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda umushinjacyaha asaba ko urukiko rutazasoma ibirukubiyemo kuko ngo ntacyo rwazigisha abacamanza yavuze ko ari urubanza rwaciwe n'urukiko rukuru kandi urukiko rw'ubujurire rutashingira ku rukiko rwo munsi yarwo ati icyo gihe mwaba mwisuzuguje koroneri by'abagamba n'umwunganira basubiranye ijambo bakavuga ko urubanza rwabo kwa rwigara rutari ikimenyetso ahubwo rwafatwa nk'itegeko ku cyo gukangura abasirikare bakuru kwanga perezida kagame yarindaga yagize ati nagize igihe gihagije cyo kubana nawe nagize igihe gihagije cyo gukorana nawe nta wundi muntu nkeneye wo kumvisha ko nkunda uwo muyobozi wanjye metere gakunze akavuga ko koroneri byabagamba atari umunyapolitike ku buryo yari gukora propaganda yo kwangisha rubanda perezida kagame ati iki ni ikinyoma pure simple koroneri chance ndagano yongeye gukurura izindi mpaka mu rukiko yabanaga n'uregwa ijuba kandi aramushinja ku isonga niwe waburanishije urubanza rufunga abaregwa by'agateganyo bamwikoma ko yafashe inyandiko generali rudakubana yoherereje koroneri koroneri byabagamba akavuga ko ari byabagamba wayihaye rudakubana bivugwa ko iyo nyandiko yasebyaga leta nyuma mu rubanza mu mizi hagaragaramo ubuhamya bwa koroneri ndagano watangiye aburanisha urubanza metre gakunze akavuga ko igikorwa yakoze gishobora gutuma rubanda batakariza icyizere inkiko bavuga ko zitigenga ati si ngombwa ko ubutabera butangwa gusa ni na ngombwa ko bugaragara ko bwatanzwe umushinjacyaha avuga ko ubuhamya bwa koroneri ndagano ntaho buhuriye n'ikirego koroneri by'abagamba yaburanye mu ifungwa ry'agateganyo byemera ko byatesha agaciro urwego ahagarariye iyo baza kubaza ndagano ku byo yahereyeho afata icyemezo urukiko rwa mbere rwanzuye ko nta cyabuza koroneri ndagano gutanga ubuhamya ku cyaha yabonaga gikorwa ati byari kuba bibi yaza gutanga ubuhamya agaca n'urubanza mu mizi metere gakunze akavuga ko ikigomba guhabwa agaciro ari umutangabuhamya babajije kuruta ubuhamya bwe ku cyaha cyo gusebya leta ari umuyobozi metere gakunze avuga ko mu gitabo gishya cy'amategeko hana mu rwanda cyavanywemo bityo ko n'uwo yunganira atagombye kugikurikiranwaho umushinjacyaha akavuga ko havuyeho icyaha cyo gusebanya muri rusange ariko icyo gusebya leta ari umuyobozi kikiriho yabihariye ubushishozi bw'urukiko asaba asaba ko nirusanga kikiriho amategeko yazakurikizwa imigendekere y'uru rubanza ku rwego rw'ubujurire imeze nk'urubanza rugitangira mu mizi iburanisha rizakomeza ku itariki ya cyenda z'uku kwezi kwa cyenda eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali turabashimiye bagenzi bacu ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
radiyo ijwi ry'amerika aho naho ni mwanya w'amakuru wo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri repubulika na demokarasi ya kongo aho impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya murongwe iri muri sekiteri ya matambala teritwari ya fizi uh, ko zi, zivuga ko zihabwa serivisi mbi z'ubuvuzi bitewe n'uko bamwe mu baganga bazivura bamaze iminsi mu myiyerekano yo gusaba imishahara yabo inkuru irambuye ni umumenyeshamakuru wacu w'ijwi ry'amerika muri ako karere vedasite ngabo ugeze ku ivuriro izi mpunzi z'abarundi zivurizaho rya katarukuru riri mu birometero bigera kuri bitanu n'inkambi ya murongwe usanga hari ibipapuro bimanitse hirya no hino ku bikuta byanditseho ngo turashaka imishahara yacu y'ukwezi kwa gatandatu ukwezi kwa karindwi ndetse n'ukwezi kwa munani ishirahamwe rya fpd ribereyemo bamwe mu baganga batatu muri batandatu bakorera iki kigo nderabuzima kuko muri aba baganga bakora kuri iki kigo nderabuzima hari batatu bishurwa n'ishirahamwe rya idesi nikiza janeti n'umwe mu barundi bivuriza kuri iki kigo nderabuzima avuga yuko kuva aho aba baganga batangiriye imyigaragambyo zimwe muri za serivisi bahabwaga zarushijeho kuba mbi muri iki cyumweru tugiye kwa muganga tugiye kwivuza turwaye turagenda tugezeyo bakagira ngo nta miti ihari imiti yaraheze ubu rero byunyutse ujyanye n'umuntu arembye bakubwira ko ata miti bagaca bakwandikira kugenda ahantu hitwa ibaraka kandi aho hantu hitwa ibaraka tugenda n'amahera twe twipakiza cyangwa bakagupakiza ambirasi yabo ngo barase kubahemba umushahara wabo nk'akarorero nk'ababyeyi batanu bose baherutse kugenda kubyara urira kuhashika aho nyene bagaca bandika ngo genda ibaraka aho ufise abana ntawe wabasigiye inzara abana iriko irabica nk'akarorero ejo jewe nikiza janeti nagiye kwa muganga ndababwira jewe ndi umuntu umwe nta muntu turi kumwe ni jewe n'umwana wanje turi babiri jewe ndagwaye ndarembye baca bambwira ati ngo nugenda ibaraka ngo umwana umusige mu babanyi ndababwira ati twe tumaze amezi abiri tudapokera none nagenda ibaraka umwana nkamusiga mu babanyi bamugaburira iki cambuga ati nimundeke ngende gupfa nta kundi bazompamba nk'uko batuye bahamba abandi baca bavuga ngo uwiyishe ntibamuririra bigirimana jean marie asanzwe yivuriza kuri iki kigo nderabuzima cya katarukuru ashimangira ko abenshi mu barundi bahivuriza bijujutira uburyo bari basanzwe bavugwa na mbere y'iyi myigaragambyo y'aba baganga ikibazo cy'ubuvuzi muri site murongwe ntabwo gihagaze neza sinzi ko ari akarere kabi nuko ari umupango mubi igihugu ca kongo caratwakiriye mugabo ubuvuzi tuburavye dusanga atabwo hari igihe ugenda bakakubwira ko atamatara kandi urembye bisaba yuko umuntu iyo agwaye avuzwa hari igihe ugwara ukagwara giturumbuka ukabura abaguterura kandi twatezwa kuba dufise ikitwunguruza nka ambirasi ikirenze ko ushitseyo barashobora kuguha paracetamol kandi urwaye ibintu bidasaba paracetamol ugasanga uwikironda bamuhaye paracetamol usanga umuntu arembye bisaba ko yunguruzwa bamuhaye paracetamol bamwe mu baganga bakora ishirahamwe rya fpd bamaze iminsi ine mu myigaragambyo bavuga yuko icyo basaba ari ibirarane by'imishahara yabo kugira ngo nabo babone amafaranga yo gukemura ibibazo birimo n'ibyo kwishyurira abanyeshuri icyakoza kuri uyu wa gatanu ubwo twaganiraga n'ubuyobozi bukuru bw'ikigo nderabuzima cya katarukuru bwatubwiye yuko abaganga bari mu myigaragambyo basubiye mu kazi nyuma y'aho ishyirahamwe rya fpd ribishyuriye amafaranga y'amezi atatu ryari ribabereyemo vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika imurongo y'umutara kivu y'amajyepfo urakoze cyane vedasite kuri iyo nkuru tuve muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo dukubitire mu rwanda aho ikigo maison shalom gifasha impunzi z'abarundi zahungiye muri icyo gihugu cyatanguye iminsi itatu yo guhimbaza imyaka mirongo ibiri n'itanu iheze kivutse kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu abana b'imfuvyi barenga ibihumbi mirongo itanu baramaze gufashwa n'ico kigo naho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu icyo kigo gihungiye mu rwanda impunzi zishika ku bihumbi bibiri ziramaze kwitabwaho na maison shalom abenshi muri bo ni abanyeshuri basubiriye kwiga mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru aratubwira ibindi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu hagati mu ntambara mu burundi ni ikigo mezo shalom cavuka catanguye citaho cane cane abana b'imfuvyi basezwe n'intambara y'ico gihe abarenga ibihumbi mirongo itanu nibo bashoboye gushikirwa n'uwo mugambi wa mezo shalom mu myaka mirongo ibiri n'itanu kimaze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu naho uwashinze ico kigo umufasoni marguerite barankitse yahungiye mu rwanda barankitse avuga ko yasanze ibikorwa vyinshi kubera abarundi bene wabo barenga ibihumbi mirongo irindwi bahahungiye kuva ico kigo gitanguye gukorera mu rwanda abarenga ibihumbi bibiri baramaze kwitabwaho abenshi muri bo ni urwaruka rw'impunzi rwahawe amahirwe yo kubandanya amashuri canke kwiga imyuga kwigisha imyuga kwigisha za kaminuza gutanga akazi kugira tuzotahe tukiri bazima tukishingura dutambuka tukiri beza kuko mu gihe twokwishinga ngaha nari gushobora no kuza gaca ngenda gusaba ibyo kurya nkabagaburira gusa mugasi ndabigisha muri uku kwezi kw'icenda tuzoba dushoboye kuronka nk'abana amajana ane bahejeje kaminuza none nimubona ko ari bo bazogenda kubaka igihugu ntiharakenewe ko haba abacamanza ko haba abaekonomisite ko haba abigisha kuko ubundi hoho tuzotaha muhira turi bicupacupa kandi canke twaranyoye urumogi twarihebuye aba ni bamwe muri urwo rwaruka rwarangije amashuri ya kaminuza mu rwanda mejeje ngaha muri jeni sivile nanezewe cyane kuko kumva zitari zanguye ko nari nacirije amashuri hagati ndahunga ariko ubu unye byangarukanyemo icyizere yuko nshobora kugira ubuzima bwiza mfatiye ku mashuri neza mezo shalom mu kutwigisha yatanga kutwigisha ubuntu urukundo umuvukano abamejije muri financial economics niyo no bita kubungabunga itunga cyangwa se ry'igihugu mu burundi niho natanguriye ariko naje gukomereza no mu rwanda ku mahirwe ya ya mezo shalom uko twebwe ni twebwe burundi bw'ejo mpejeje mu gisata cyo kwigisha igifaransa n'icyongereza ubundi tugihunga twari tuzi ko dupfuye ariko imana yarabikoze niga muri universite y'uburundi ntari mu mwaka wa nyuma biraba ngombwa turahunga ko ahatagira amahoro ubundi nta buzima buba buhari uyu munsi ndumva nezerewe cyane kuba nshyendonka na distinction aba nabo nabo mikambi y'impunzi ya mahama bize imyuga itandukanye nzi gushona ishati nzi gushona ipantaro nzi gushona ijipo ndazi gushona n'ikanzu gushona nabyigiye ngaho imahama kandi iyo natonze ku kazi ndaronka amafaranga yo gufungura neza ndaronka amafaranga yo kwicarana n'abandi nkanywa agafanta kuri informatike nyine ibintu byo kwandika byo gusevinga kubika amadokima nyine mu mashini ndazi gukomera gukoresha microsoft excel powerpoint nicyo bitwa ifu muri patisserie turamaze kumenya guteka sponge cake amakeke ikijumbu coco twari dusanzwe tubizi kugiteka leta y'u Burundi yashize ku rutonde rw'abarondegwa n'ubutungane barankitse inamwagiriza kandi ko ikigo yashinze cigisha abakiri bato igisirikare kugira ngo bazotere igihugu marguerite barankitse we wabona ko ubumenyi aribwo kigwanisho gikomeye ikigwanisho nabahaye ni education ikigwanisho ni ubumenyi kandi babimenye ko ubwo bumenyi nicyo kigwanisho kinini mu migambi y'icyo kigo harimwo kuja gukorera mu bindi bihugu birimwo impunzi z'abarundi nka tanzania n'ubuganda yamara barankitse ahamagarira n'abandi bafise uburyo gufasha ni naba ndi mu rwanda ubundi nawe nafata ati reka nanjye ngende tanzania ubundi nawe ati mubwire abarundi bose none mugendeyo muvuga ati turafise imigambi mugabo imigambi itomoye kuko none mba abantu baguma bambaye ntabwo bafise imigambi icyo nifuza ni uko tuva ibuzimu tukacibuna tukareka kuguma tuteze amashi abantu isinzi ngaho i kigali bize banganiye mubishaka twubwira n'ishuri none ngo dutangure tukiyubakira ishuri aho mu gihugu cya tanzania hoho leta yafashe ingingo ko izo kwirukana impunzi z'abarundi guhera mu kwezi kuza kw'icumi utwara ikigo mezo shalom ahamagarira abarundi bose iyo bari kwiyamiriza iyo ngingo agasaba ko yohagarikwa bararwaye mu mutwe na twese duhaguruke amakunga karamuka aretse bajya abarundi bagapfa dusemerere tanzania izo bitaye agateka bose bahora baha tanzania ni puva fashisite ni uko ikora ni nka kwa kundi abafashije itirere bagakora bo ni uko apfa nibwo rupfu rwa tanzania kandi sinzi uwo bareke urumva jewe ndiko ndarondera ingene twabonana na na karidinali wa dar es salaam umwa tubivuge nimusemerere rero tuzopfa nibyo mugabo dupfana iteka dupfe twavuze nitwagenda kwinyegeza tugatinya n'ubundi tuzopfa nabi nk'abana b'imbeba icyo kigo gihimbaje imyaka mirongo ibiri n'itanu kimaze kibayeho mu gihe amatungo cari gifise mu burundi agizwe n'amashuri ibitaro n'ibindi byafashwe n'ubutegetsi mu gihe burundi buriko bwitegurira amatora yo mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri uwo mukenyezi yabaye rurangiranwa ku isi kubera ubushimwe butandukanye amaze kuronka bwo kwitaho imfuvyi n'impunzi yifuza ko atazindi impunzi zosubira kubaho mu gihugu ciwe pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika tukiri mu rwanda mu rwanda nyine habaye urubanza urubanza ruba buri mwaka rwo kwita amazina abana b'inguge kuri uyu kuri uno munsi ku nshuro ya cumi na gatanu abana b'inguge mirongo ibiri na zitanu ziswe amazina mu ndwihe inkuru ya mugenzi wacu claude ganza munyamagana ibihumbi by'abantu barimo abanyarwanda n'abanyamahanga bitabiriye umuhango ukomeye mu bijyanye n'ubukerarugendo bushingiye ku kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ni umuhango nk'uko bisanzwe ubera mu ntanzi z'ibirunga mu murenge wa kinigi mu karere ka musanze mu ntara y'amajyaruguru wiyoborerwa n'umukuru w'igihugu ni umuhango uba kuwa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa cyenda kuri iyi nshuro ukaba ubaye ku nshuro ya cumi na gatanu kuva mu bihumbi bibiri na gatanu bwana wingeri prosper uyobora pariki y'ibirunga avuga ko ubukerarugendo bw'u rwanda bukomeje kugenda butera imbere bikajyana no kuba abaturage babona ku musaruro w'ubukerarugendo nabo bakagira uruhare rutaziguye mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima muri pariki y'ibirunga aratanga ingero za bimwe mu bikorwa mu gusangira umutungo uturuka mu bukerarugendo mu gihe twatangiraga kwita amazina ingagi muri bibiri na gatanu twatangaga na miliyoni zitarenze makumyabiri ubu ngubu muri parike nasiyonali y'ibirunga gusa turatanga hafi miliyoni zigera kuri magana atandatu kandi uretse izo miliyoni zirenze magana atandatu dufite n'ibindi bikorwa by'iterambere amahoteli ibikorwa by'abaturage ubwabo ku buryo inzego zose muri kano karere ko no mu rwanda hose usanga ubukerarugendo bwarahinduye isura ibi ni ibintu byiza cyane icyanyuma nanone gikomeye cyane ni ukuntu ubwo bukerarugendo bwatumye tuzamura ubufatanye n'abaturage mu kubungabunga pariki ku isaa sita n'iminota makumyabiri z'amanywa nibwo perezida paul kagame yari ageze mu kinigi ahabereye umuhango imwe mu ntego z'uyu muhango ngarukamwaka ni ukubungabunga no gukurikirana ingagi ku yindi mu miryango zibarizwamo no kumenya uko zibaho umunsi ku wundi mu rwego rwo kuzirinda icyazihungabanya ingagi ziri mu nyamaswa zishobora gucika ku isi ziramutse zititaweho uko bikwiye kuko kuri ubu ziriho hari igihumbi n'enye ziboneka gusa mu birunga u rwanda rusange na uganda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri izo magana atatu na mirongo itanu nizo ziboneka ku ruhande rw'u rwanda abana b'ingagi bakaba bakaba magana atatu nibo bamaze kwitwa amazina mu myaka cumi n'itanu ishize uretse abayobozi bakuru b'igihugu mu nzego zose mu bitabiriye uyu muhango harimo n'ibyamamare mu mupira w'amaguru nka tony alexander adams wabaye kapitene w'ikipe ya arsenal na louis van hal umuhorandi wahoze ari umutoza hari kandi n'abahanzi batandukanye bo mu rwanda kimwe n'abanyamahanga barimo neo muri leta zunze ubumwe za amerika n'umunyarwandakazi sheri silva umuririmbyi w'icyamamare uba mu bwongereza nyuma y'uyu muhango hanateganyijwe ibiganiro bitandukanye ku kubyaza umusaruro ibyo kubungabunga ibidukikije hamwe n'ibindi bitaramo bizakurikira uyu muhango muri izi mpera z'icyumweru aho kuri uyu wa gatandatu ku itariki zirindwi nzeri hateganyijwe igitaramo kizabera muri kigali arena ubuyobozi bwa pariki y'ibirunga buvuga ko ubwiyongere bw'ingagi buri ku kigero cya makumyabiri na gatandatu n'ibice icyenda ku ijana guverinoma y'u rwanda ivuga ko mu mwaka w'ingengo y'imari wa bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda yashoye miliyari imwe n'igice z'amafaranga y'u rwanda mu mishinga igera kuri mirongo itatu n'itandatu igamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage yazamutse avuye kuri miliyoni magana arindwi na mirongo ine n'imwe yari yakoreshejwe mu mwaka w'ingengo y'imari yabanje leta y'u rwanda ivuga ko iyo mishinga yafashije kongera umubare w'abagerwaho n'amazi meza kubaka amakaragiro n'ibigo nderabuzima amashuri no kubonera amacumbi imiryango itishoboye ituriye pariki z'akagera nyungwe n'ibirunga ikigo gishinzwe iterambere rdb kivuga ko mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani pariki zasuwe na ba mukerarugendo basaga ibihumbi mirongo itatu binjirije igihugu miliyoni zisaga makumyabiri n'imwe z'amadolari y'amerika ni ukuvuga miliyari cumi n'icyenda z'amafaranga y'u rwanda iyi gahunda yatangijwe mu bihumbi bibiri na gatanu imaze gushorwamo amafaranga y'u rwanda asaga miliyari eshanu yakoreshejwe mu mishinga irenga magana atandatu yo guteza imbere abaturage urakoze cyane claude ganza munyamagana mu ndwi iheze muri afurika y'epfo harabaye inama yo kwihweza ingene abanyagihugu bagira uruhara mu iterambere ryabo venuste aratubwira ibindi inama iheruka kubera muri afurika y'epfo yari ifite umwihariko kuganira ku bibazo abatuye afurika bahura nabyo kandi bikabangamira iterambere abateguye iyi nama bavuga ko ubusumbane hagati y'abagabo n'abagore bukomeje kuba ingutu ko abagore bakomeje kugenda bahohoterwa n'abagabo kandi ko abana bato b'abakobwa bakomeje kugenda batwara amada kandi ko icyorezo cya sida gikomeje kugenda gisakara mu bakobwa no mu bagore uhagarariye ishami rya loni ryita ku baturage mu karere ka afurika y'uburasirazuba n'amajyepfo julita onabanjo arimo bateguye iyo nama unfpa ni ishami rikora cyane ku bibazo bijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage ubuzima butagira umuze n'uburenganzira bwa buri wese birumvikana rero ko ikintu cyose cyabangamira ibidukikije n'imihindagurikire y'ibihe cyagira ingaruka ku ntera twagombye kugeraho kugira ngo twizere ko abaturage bisanzura mu kororoka niyo mpamvu twasanze tugomba guhuriza hamwe abarebwa n'ibyo bibazo byose kugira ngo dushakire hamwe uko twabisubiza neza
ariko se ni iki cyakorwa kugira ngo ingaruka z'ibiza ku baturage zikumirwe hakiri kare julita onabanjo uhagarariye ishami rya loni ryita ku baturage mu karere ka afurika y'uburasirazuba n'amajyepfo asanga buri wese agomba kwitabwaho nk'umuntu ku giti cye cyane cyane iyo haziyemo n'indwara zitewe n'ibyo biza We're seeing a whole range of things happening in terms of, for example, in an acute twabonye ibintu byinshi biba bitewe nk'urugero nk'inkubi z'umuyaga gihuhusi iyo abantu bavanywe mu byabo bakagira ikibazo cyo kubona ibiribwa bakarwara igituntu malariya bagahahamuka kandi ibyo byose buri wese agerwaho n'ingaruka zihariye
niyo mpamvu tugomba kureba uburyo abashinzwe ubuzima batabara rugikubita iyo habaye ibiza bihungabanya ibidukikije
iriya nama yo muri afurika y'epfo urubyiruko rwayitabiriye ku bwinshi igisigaye ni ukumenya igikorwa n'iyo miryango inyuranye kugira ngo ababyiruka bahabwe uburere n'ubumenyi bakeneye bugomba kubafasha kwirinda no kwirwanaho ni ikimenyimenyi inama itangira hari umwana w'imyaka cumi n'ibiri witwa yora ukomoka muri afurika y'epfo akaba aharanira kubungabunga kubungabunga ibidukikije yifashishije umushinga yise Earth Project ukorera mu mujyi wa Cape Town yabwiye abari bateraniye muri iyo nama uko urubyiruko rwahagurukiye kubungabunga ibidukikije kandi bakaba bifuza no gufatanya n'abantu bakuru Julita Onabanjo uhagarariye ishami rya Loni ryita ku baturage mu karere ka Afurika y'uburasirazuba n'amajyepfo aravuga ko urubyiruko rugomba guterwa inkunga gutunga rukihangira imirimo
tugomba kureba ubumenyi bahabwa kugira ngo babone ubwo bazakenera mu guteza imbere afurika bagomba kubona ubumenyi bahita bakoresha bakabubyaza umusaruro bagashaka ibisubizo by'ibibazo bafite
So I think that is really important. Um, young people are, and, and particularly in Southern Africa, the employment, unemployment rate.
urugero ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko kirakomeye muri afurika y'amajyepfo bariga ariko barangiza ntibabone akazi tugomba kureba uko twabafasha kwihangira imirimo kandi tukiyemeza rwose gukorana nabo numva imiryango ibafite mu nshingano zayo igomba kwita kuri iyo ngingo
nibutse ko ku bari bitabiriye inama yo muri afurika y'epfo icumi ku ijana bagizwe n'urubyiruko ibyo bikaba bisobanura ko nta cyakorwa kibareba batakigizemo uruhare ni nabwo butumwa julita onabanjo yashatse ko batahana abakangurira gukomeza kubungabunga ibidukikije kwiga no gusobanukirwa neza imyororokere ya muntu gushaka ubumenyi bubafasha guteza imbere ubukungu no kwiteza imbere bahe bahereye ku bitekerezo byabo by'umwimerere kandi bakabishyira mu bikorwa venuste nshimiyimana ijwi ry'amerika londres veniste nshimiyimana turagushimiye cyane aho rero ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio cumi n'umunani mwari kumwe na oriyane itanga ishaka turabashimiye mubandanye mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika
banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
inshuti mubandanya kutwumviriza mu kanya gatoya cyane igihe cy'isaha cumi na zibiri murakurikirana ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose kuwa gatandatu